iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka na thomas kamirindi nk'uko mubizi rero turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa nayo mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rwashyikirije uburundi umupolisi witwa irakoze theogene namaze imyaka cumi n'ine mu ishyamba ndwanira igihugu ndwanira amahoro jewe ndiruhutsa ko umwana wanjye yabonetse ababishinzwe nabo bakora ibyabo ataho bahengamiye uyu ni umubyeyi wa theogene irakoze theogene irakoze yari yaratawe muri yombi muri wikendi ishize yambutse umupaka ajya mu rwanda mu buryo budasobanutse
kandi naho mu mahanga umusirikare wa onu yarishwe n'intagondwa mu buraruko bwa mari muri iyi ndwi iheze
uburusiya na siriya banze ko abahanga binjira mu mujyi wa duma gutohoza iby'intwaro z'ubumara
abatalibani bahakanye kuzo kwitaba amatora nk'umugwi wa politike muri afghanistan izo nkuru duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika umusirikare wa onu yarishwe n'intagondwa muri mari inama ya onu ijejwe agateka ka muntu ku isi iranegura yivuye inyuma igitero cyagizwe n'izo ntagondwa mu ikambi ya gisirikare ya onu muri mari icyo gitero cyakozwe ku munsi wa gatandatu mu ikambi iri mu buraruko bw'igihugu umusirikare wa onu yaturuka muri burkina faso niwe yiciwe muri icyo gitero cyagizwe mu gisagara cya timbuktu abantu batari bake barahakomerekeye harimo n'umusirikare w'umufaransa intaramakuru y'abanyamerika social press itangaza ko cumi na batanu mu bagize ico gitero bishwe aho inteko za oni zariko zirivuna umwansi igisirikare c'abafaransa kimenyesha kandi ko ico gitero cari gikomeye kandi ko kitari gisanzwe kubera abo bagwanyi bari bafise inyambaro z'inteko za oni zizwi nka minusma
abasirikari bayobora ibisirikari birwanira ku butaka byo muri afurika bari mu nama yabo ya gatandatu abuja muri nigeria iyi nama yateguwe na nigeria ifatanije na africom africom ni ishami ry'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika rishinzwe afurika inama izarangira ejo bundi kuwa kane igamije guteza imbere ubufatanye mu rwego rwo kurwanya iterabwoba nk'uko itangazo ryayo ryabisobanuye insanganyamatsiko kandi ngo ni ugushyira hamwe bigatanga ingufu kurwanya ingorane z'umutekano muri afurika nk'uko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa cyabitangaje u rwanda narwo ruri muri iyi nama ya buja abandi bo mu karere bariyo ni nka kenya na angola inama ya gatandatu ya gatanu yabereye muri malawi umwaka ushize iyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yabereye arusha muri tanzania uganda yacumbikiye iya kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri naho inama ya mbere na mbere y'abagaba b'ingabo za afurika zirwanira ku butaka na leta zunze ubumwe za amerika yabaye mu bihumbi bibiri na cumi hano i washington
makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya umugwi w'abagwanyi b'abataliban bariyamiriza kure icyifuzo cya leta ya afghanistan cyo kugira ibiganiro by'umwumvikano hagati yabo na leta uwo mugwi usaba ahubwo abanyagihugu bafise amakenga ko hashobora kuba ingwano muri icyo gihugu kutitabira amatora y'abashingamateka yimirije bavuga ko ayo matora ari inkinamico ariko uh, ariko arategurwa n'abanyamahanga bategekwa n'igihugu bategekwa bategeka icyo gihugu nako murantunga bategeka icyo gihugu babicishije mu mugwi w'abasirikare bayobowe na leta zunze ubumwe za amerika iryo tangazo risohotse inyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu cya afghanistan ashraf ghani yongeye gusaba abo bagwanyi kwitabira ako kamo yabateye k'amahoro yongera abasaba kwifatanya nawe mu kwitaba amatora nk'umugambwe wa politiki ayo matora y'abashingamateka azoba ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri niho perezida gani yari yasabye uwo mugwi yuko bogira ibiganiro by'umwumvikano nawe icyo cyiyumviro cyari cyarakiriwe neza n'imigwi imushigikiye hamwe n'ibihugu bicuditse na afghanistan n'amakungu nta nyishu yari bwabironkere gushika kuri uyu wa gatandatu aho uwo mugwi w'abatalibani wishyura ku mugaragaro uvuga yuko bitazokunda radiyo ijwi ry'amerika umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi wateranye uyu munsi mu nama yihutirwa ku cyicaro cyawo irahe mu buholandi kugira ngo wige ku kibazo cy'intwaro z'ubumara muri siriya intumwa z'ubwongereza zawubwiye ko uburusiya na siriya banze ko abahanga bajya mu mujyi wa duma gukora nketi abahanga b'uyu muryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'uburozi bageze muri siriya mu mpera z'icyumweru gishize nabo uyu munsi batangaje ko batarabona uburenganzira bwo kujya muri duma umuyobozi w'uyu muryango ahmed uzumucu yatangaje ko uburusiya na siriya bababwiye ko babwiye abo bahanga by'umwihariko ko bagomba gutegereza kubera utubazo tw'umutekano tutarakemuka muri duma yasobanuye ko hagati aho uburusiya na siriya bashobora gukura muri duma abatangazabuhamya makumyabiri na babiri bakabahuza n'aba bahanga mu murwa mukuru wa siriya damas minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei ryabkov yatangaje uyu munsi we ko aba bahanga bangiwe kujya duma kuko batarabona icyemezo cy'umuryango w'abibumbye oni nayo ihakana iki kirego
kuri uno munsi wa mbere kandi leta zunze ubumwe za amerika imenyesha icese ko ishobora kongereza ibindi bihano bishasha ku gihugu cy'uburusiya kubera kuba babandanya gufasha perezida wa siriya bashar al assad kubandanya intambara mu gihugu ciwe imaze imyaka indwi akaba kandi akoresha ibyuka byica ku banyagihugu biwe sarah huckabee sanders umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru uh, mu biro by'umukuru w'igihugu cya amerika amenyesha ko ingingo yo gufata ibihano bishasha ku burusiya igiye gufata vuba kuri icyo kibazo ejo ku munsi wa mungu niki heli intumwa ya amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu yavuze ko ingingo yo gufata ibindi bihano ku burusiya isa n'iyamaze gufatwa yabibwiye ikinyamakuru cy'abanyamerika cbs news ati ibihano ku burusiya bigiye gufatwa yongeye ati umuntu umuntu wese yarabibonye ko twarungitse ubutumwa bukomeye aho amerika ubwongereza ubufaransa twese twagira ibitero by'amamisire ku nyubakwa zihingurirwamwo ibigwanisho ruhonyanganda muri siriya rero twizeye ko babifashe nka nkama radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kuri interinete aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu
amakuru y'ibiyaga bigari tubanze i kigali mu rwanda urukiko rukuru rwatangiye kumva ubujurire bw'umupolisi bukuru germaine uburana ibyaha byo gucuruza abantu abajyana mu gihugu cya oman ip ni ukuvuga inspector of police bukuru arabihakana mu mwaka ushize umucamanza wa mbere yari yamukatiye gufungwa imyaka itanu eric bagira ubusa yari mu rukiko yakurikiye iriburanisha ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo burarega madame Germaine bukuru icyaha cyo kuba icyitso mu kugurisha abana b'abakobwa buramurega ko afatanyije n'impanga ye Felicite Butoya we n'uyu wari mu gipolisi cy'u Rwanda boherezaga abana b'abakobwa mu gihugu cya Oman kubacuruzayo mu bavuga ko boherejwe muri Oman muri ibi bikorwa harimo uwitwa Joyce Rehema nigira imbere na Karigirwa babashukisha kujya gukora akazi keza muri Oman ubushinjacyaha buvuga ko ip bukuru yateye inkunga mu gikorwa cyo gucuruza abantu muri omani bwasobanuriye urukiko ko yafotoye rehema yoherereza amafoto kampani yo muri omani itanga abakozi kugira ngo bamushakire impapuro z'inzira zimugezayo ubushinjacyaha busobanura ko rehema uvugwa ko ari mu boherejwe muri omani yabaye kwa bukuri butare mbere y'uko bamwohereza muri omani mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubushinjacyaha bumurega ko rehema ubwo yari amerewe nabi muri omani uyu mupolisi yamuhamagaye kuri telefone avugana n'abari bamufite bukavuga ko kutemera icyaha ko ari uburyo yahisemo bwo guhunga ibyaha mu myiregurire ye ip bukuru wari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa ibirego byose yabihakanye yavuze ko Joyce Rehema mu mvugo yabwiye ubugenzacyaha yemeje ko yari asanzwe aziranye n'impanga y'uregwa Felicite Butoya kuko ngo bajyaga bahurira mu nzira bagenda ndetse no ku kazi yabwiye urukiko ko yahoraga mu kazi k'ubuvuzi mu gipolisi bityo ko icyo rehema na butoya baba barapangaga byari bimugoye kubitahura yemeje ko impanga ye butoya aba muri omani koko kandi kuregwa atigeze agera muri icyo gihugu kubivugwa ko butoya yaba yarageze kwa mukuru we ku matariki aregwaho ibyaha mu kwezi kwa kane bibiri na cumi na gatandatu yavuze ko yahageze koko ariko ko bukuru yabaga yagiye mu kazi ibirego byose aravuga ko bihatse icyo yita akagambane kakozwe na rehema nigira imbere na bagenzi be kuko batagaragaza ubufasha ubwo ari bwo bwose yaba yarabahaye kugira ngo bagere muri omani kucyo kuba yaravuganye na rehema ari muri omani ip bukuru yabwiye umucamanza ko ari mu kazi yabonye telefoni imuhamagara ifite kode ya uganda agira ngo ni umurwayi ushaka kuza kwivuza nk'uko bari basanzwe bakira abarwayi baturutse mu bihugu bituranyi yavuze ko yatangiye abaza rehema icyo yifuza ko yamufasha nk'umurwayi undi ati sindwaye ahubwo nshakira nimero ya telefone ya butoya yavuze ko icyo gihe atigeze amubwira ko hari ikibazo yagiriye muri omani umucamanza bwana antoine muhima yamubajije impamvu rehema bivugwa ko yacuruzwaga muri omani yahisemo guhamagara uregwa yamusubije ko ibyo biri mu bubasha bw'urukiko kubigenzura kuko yemeza ko na mbere hose akiri mu rwanda batari barigeze bahamagaranaho kuri telefone ip bukuru aravuga ko kuba rehema amushinja ko ariwe wamufoto yakohereza amafoto muri omani ngo bamushakire impapuro z'inzira yaba yaramwitiranije n'impanga ye butoya yemeje ko telefone yafotojwe rehema ari y'uyu mupolisi yari yaraguriye abana ngo ajye ababoneraho igihe ari ku kazi mu gusa n'ushimangira ingingo yo kuba yaritiranijwe n'impanga ye butoya bukuru yabwiye umucamanza ko impanga yatunzwe n'umugabo w'umuzayirwa bamaranye imyaka cumi n'umunani ariko ko na magingo aya uwo muramu wakibitiranya yavuze ko yigeze guhura n'abamuganiriza mu giswahili cyinshi asanze ip bukuru atacyumva abona gutahura ko atari umugore we n'imvugo yakuriye kumwenyura kwa hato na hato ku bari mu rukiko metere shoshi bizimana umwe mu banyamategeko bamwunganira yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bugomba gutanga ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uwo yunganira yakoze icyaha bumurega aravuga ko imvugo za rehema mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha zitagombye kuba zishingirwaho aravuga ko nta kimenyetso ko bukuru yafotoye rehema agashimangira ko rehema ubwe yari bwifotora kohereza amafoto butoya akaba yamufotora kimwe n'undi wese umucamanza yamwibukije ko hakoreshejwe telefone ya ip bukuru kandi igakoresherezwa iwe mu rugo i butare metere shoshi yashimangiye ko telefone ya bukuru atari bukuru kandi ko kwa bukuru atari bukuru yagize ati n'umushinjacyaha uvuga ibuba hari hano mu rukiko ibyabereye ntashobora kubimenya keretse abaye ari umupfumu kandi nabyo byagorana kugira ngo abimenye umucamanza yongeye kubaza umushinjacyaha niba koko bidashoboka ko rehe mushinja bukuru kumufotora yaba yaramwitiranije n'impanga ye butoya umushinjacyaha yasubije ko kubyemeza gutyo kwaba ari ugukeka mu gihe rehema yemeza ko yafotowe na bukuru w'umupolisi mu mwaka ushize umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa nyanza yari yahanishije uyu mupolisi igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu bituma kijuririra ibyaha nk'ibi byo gucuruza abantu mu rwanda biravugwa ariko bigaragara gake mu nkiko kandi ubutegetsi butangaza ko butazihanganira na gato uzabifatirwamo umucamanza azasubuka kuri iburanisha ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka biteganijwe ko hagombye kuzagaragazwa ibimenyetso byisumbuyeho ku bishingirwaho kuri iki kirego aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi igipolisi cy'u rwanda cyashikirijwe irakoze teogene umupolisi w'umurundi yari amaze iminsi itatu afungiwe mu rwanda yari yafashwe arenze urubibe uburundi ruhana n'u rwanda mu ntara ya cibitoki umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse yarakurikiranye iyi nkuru mu gitondo cyo kuri uno wa mbere nk'igihe cy'isaha zine niho apese a irakoze teogene yashikirizwa igipolisi cyo mu ntara cy'ibitoke ku ruhwa ni ku rubi burundi buhana n'u rwanda yaciye ajyanwa kuri parake ikukira intara ya cibitoke aho yaciye abazwa n'umushikirizamanza wa repubulika muri iyo ntara asohotse nk'igihe cy'isaha zitandatu zirenga twamurabutswe imbere y'uko yinjira imodoka yo gutwara igipolisi cyo mu ntara ya cibitoke twabonye ari umuntu akiri muto yari yambaye impunzu z'igipolisi ariko nta nkoho yari afise eka n'inkofero yari yambaye icyo twashoboye kubona kuri uwo mupolisi ni uko maso hiwe hasa nkaho umuntu arushe uyu mupolisi avuka muri komini ya mabayi iri mu ntara ya cibitoke yari asanzwe akorera ku mupaka w'uburundi n'u rwanda ahitwa ku ruhororo muri iyo komine nyene avukamwo yafashwe n'igisirikare c'u rwanda yambutse umupaka hari ku munsi wa gatanu umuryango wiwe baherutse bamenyeshwa ko yafashwe se wiwe yitwa kuyisansuma jean bosco yahoze ari umukenguza amateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gushika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ko atari hafi twamwakuye kw'iterefone agifatwa sinabimenye nagiye kubibwirwa mu ijoro yafashwe kera hanyuma nabibwiwe na musikaneri wa komine mabayi yambwiye birebire ivyo namubajije ico nokora yambwiye ngo agiye kubanza kuvugana na guverineri ivyo bavuganye ntavyo nzi kuko gushika ejo kwa mungu nyuma ya saa sita none asubira kumva ijwi ryiwe umuntu yafashwe umunsi wa gatanu ambwira ko umwana bazinduka baza kumutora kugira rekugwe umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yabwije irya Amerika ko habaye gukorana hagati y'igipolisi c'u Burundi n'igipolisi c'u Rwanda nayo icuka atari ciza hagati y'ivyo bihugu vyompi Petero Nkurikiye amenyesha yuko rimwe na rimwe kuri uwo mpaka wo mu Cibitoke abanyarwanda n'abarundi bahora bahanahana abantu bafashwe akarorero ka hafi yatanze nako mu ndwi iheze aho abanyarwandakazi babiri bafatiwe ku butaka bw'u Burundi batebewe kuri n'amategeko bahavuye basubizwa igipolisi c'u Rwanda ariko naho uyo mupolisi yatahukanywe mu muryango wiwe barafise amakenga kuvyo yagirizwa abategetsi bamutwara bavuga ko yari yaborewe agashaka kujabukana inkoho mu rwanda abandi nabo bakavuga ko yagiye akurikiye indaya hanyuma akajabuka ikiraro murabaza kuruhwa kubweyeye nta kiraro cy'ibiti kiriho icyo ni ikinyoma gishaje ubwa kabiri bakamwagiriza ko yari afise imbugita yagombye gucumita umusoda w'umunyarwanda yarayikuye izo mvugo zitahura zivuye ku bategetsi bamwe bamwe kumbe n'izindi zivuye ku bantu kumbe ba- bagira icyo bapfa nizo zituma ngira amakenga avuga nti kumva umwana wanje yaragambaniwe se w'uyo mupolisi abandanya asaba ko amatohoza atayegamiye yokogwa jewe ndi umuntu akunda igihugu namaze imyaka cumi n'ine mu ishamba ngwanira igihugu ngwanira amahoro jewe ndihuta ko umwana wanje yabonetse ababishinzwe nabo bakora ivyabo ataho bahengamiye kuko ndumva ko iyo abantu benshi bamaze kubigiramwo uruhara wa mugani ngo umwana w'imbeba azazira umwenda wa nyina umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Petero Nkurikiye yizeza uyo muvyeyi ko ayo matohoza atayegamiye aze yamaze gutangura gukogwa kugira hamenyekane ingene yagiye n'ingene vyamugendeye amaze gushika hakurya y'igihugu hagati aho ku rubuga ngurukana bumenyi uyu muvugizi w'igipolisi yanitse ko irakoze Theogene afise ibimenyetso vyerekana ko yasinzikarije ubuzima tubibutse ko hari n'abandi banyagihugu bo mu ntara c'ibitoki mu mwaka uheze bafatiwe mu gihugu c'u Rwanda babiri muri bo bararashwe baracikana abandi babiri barafatwa mu nyumba ya rekugwa muri komine rugombo mu ntara y'ibitoke fidelite ishatse ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ayo mashusho rero mushobora kuyasanga no ku rubuga ra- rwacu rwa facebook voa radiyo yacu naho aya majwi turimo kubagezaho y'aya makuru mushobora no kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet wazi itatu akadomo voa radiyo yacu akadomo com urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u rwanda tpir rurahakana ibirego by'u rwanda by'uko rugabanya ibihano by'abateguye kandi bashyirisha mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ararusha araduha inkuru irambuye komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ivuga ko sentare tpr yahoze icira imanza abagirizwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane yagiye irarekura bamwe mu bakoze ivyaha iyo komisiyo ivuga ko abenshi barekuwe mu gisata c'iyungururizo abandi bakagabanirizwa ibihano mu buryo budasobanutse iyo komisiyo senerge ivuga ko irekurwa ry'abo bahoze bafungiwe i Arusha ryakozwe mu buryo bunyuranye n'amategeko ivuga kandi ko ari igikorwa cofatwa nko gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko umunyarwanda christophe bazivamo yagiriza iyo sentare ko mu myaka mirongo ibiri yamaze yakoze nabi ntabwo rwabashije kurangiza inshingano nk'uko byari bikwiye rwakoresha amafaranga menshi cyane mu guca imanza nkeya cyane kandi noneho tukavuga ngo ugereranije n'ibyakorewe mu rwanda inkiko gacaca zarangije akazi neza zijya no muri gahunda yo kunga abanyarwanda muri rusange twumva rero ko ubwo rutabashije wenda gukora nk'uko rwari rukwiye gukora muri ibi bihe rugomba gufata ingamba muri gahunda ziganisha mu gukosora ariko cyane cyane tukumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose baba ari abakiri mu bihano baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ibijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya ya mariyo sentare yo yose ko ibibona igisata MICT cayisubiriye ngo kirangize imanza zasigaye kuva yugaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kivuga ko baba abarekuwe barangije ibihano canke abambitswe izera haba hakurikijwe amategeko Usman Njikamu ni umuvugizi w'ico gisata ati ni uku byaba bimeze baranegura ibikorwa bya sentare tpr canke iki gisata cayisubiriye naho twebwe twama turi ko turasigura ko irekurwa ry'abantu ryakurikiza amategeko ntawe arekuwe kubera nkunzi canke ko sentare yoba yarahengamye oya ariko bobo ntibabishima na gato yamara nta kundi turi bugire kuko n'amategeko gusa yakurikijwe iki gisata naco ni uko cabisanze hanyuma gishikira muri uko kutarabwagiza na bagenzi bacu bo mu rwanda ni ingingo z'ubutungane si za politike ntidushobora kubabuza kutunegura ariko tuguma tubabwira ukuri ko babwirijwe kudutahura bamwe muri abo barekuwe ubu baracaba yarusha muri tanzania ahahoze hari iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho gucira imanza bagirizwa ihonyabwoko mu rwanda bamwe imiryango yabo iri buraya abandi iri mu bihugu bitandukanye bya afurika ariko ivyo bihugu vyaranse kubakira ubuserukira abanyarwanda baba mu mahanga abahamagarira gusaba ikigongwe bibaye ngombwa bagataha mu gihugu cabo daniel murenzi asa n'uwunga mu bya senerge mu kunegura akazi kakozwe na sentare y'abarekuye sibo nabwira gusa kuko bo ubuzima burimo burababwira kandi bazahora babyiyumvira bakwiye gutaha nangwa bagashaka ahandi bajya nangwa bagasaba imbabazi kuko abo babwirwa bobo ntibabikozwa sagawutu innocent yari kapitene mu gisirikare muri mirongo icenda na kane n'umwe muri abo aheruka kuganira n'ijwi rya amerika ariko iyo ubonye iyo bafunguye umuntu nk'ejo bundi bafungura nahimana na padiri mwabonye ukuntu bigaragambije n'ibintu banditse mu binyamakuru ni ukuvuga ko mu mutima wabo ntabwo badushaka cyangwa badushakira ibintu bibi ku buryo rero tutari tutari injiji tutari ibijubuju ku buryo tutabona ko u rwanda atari ahantu turi welcome mu myaka mirongo ibiri yamaze sentare mpuzamakungu tpr yaburanishije abantu bakomeye mirongo icenda na batatu bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane abantu mirongo umunani na batanu bagiriwe n'ivyaha barahanwa mirongo ibiri n'indwi barungitswe mu bihugu bitandukanye harimwo u rwanda n'ubufaransa kurangirizayo ibihano baciriwe mu gihe abandi cumi na bane barekuwe kubera bejejwe canke bagabanirijwe ibihano baciriwe Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barbara bush umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george hw bush akaba kandi umubyeyi wa george, Wash, george bush nako umuhungu wiwe nawe nyene yahavuye aba umukuru w'igihugu ca amerika yafashe ingingo yo kuvugwa mu buryo butamuvuna cane muri iki gihe amagara yiwe amukitse Uh, mu gi- uh, inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jeff coster mugiye kwishyikirizwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana mu rwanda kuri iki cyumweru nibwo ibiro bya george w bush mukuru wayoboye leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko uyu mukecuru w'imyaka mirongo icyenda n'ibiri y'amavuko afashe iki cyemezo amaze kubiganiraho n'umuryango ndetse n'abaganga be uyu mufasha we wari umukuru w'igihugu yagiye ajya mu bitaro kenshi mu bihe bitandukanye iri tangazo ntirisobanura neza indwara yaherukaga kwivuza cyakora televiziyo y'inyamerika cnn yavuze ko arwaye indwara z'ubuhumekero kandi umutima we nawe utabashaga kohereza amaraso mu bihaha uko bikwiye barbara bush ni umugore we wabaye perezida wa mirongo ine n'umwe wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu yabaye uwa kabiri mu bafasha abakuru b'igihugu bafite abana babaye abaperezida ubwo umuhungu we george w bush yatorerwaga kuyobora amerika mu bihumbi bibiri barbara bush yigeze kubiganiraho muri aya magambo All kidding aside, really impossible to describe how it feels.
turetse iby'urwenya rwose sinabona uko nsobanura uko bimeze kubona umwe mu bana bawe abaye perezida wa amerika byarantonze ubwo nashyingiranwaga n'umukuru w'igihugu none ubu kubona umwe mu bana banjye najyanaga hirya no hino mu marushanwa y'abana nkanyuzamo nkamukarira ngo atunganye icyumba cye kubona abaye perezida ni ukuri birahebuje To see him as president is truly amazing.
bwana bush w'imyaka mirongo icyenda n'itatu y'amavuko nawe yakunze kurwaragurika mu myaka ishize sarah kabi sanders ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida wa amerika donald trump kuri iki cyumweru yavuze ko perezida n'umufasha we barimo gusengera umuryango wa bush mu bihe bikomeye urimo barbara parse bush yavutse ku itariki ya munani z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu avukira i burayi mu mujyi wa new york se umubyara yari umwanditsi mukuru y'ikinyamakuru
Ra- yego komeza yacu duhuriye kuri mikoro Yego.
radiyo ijwi rya amerika ego mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye ariko reka tubahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi duhereye muri mali inama ya onu ijejwe agateka ka muntu ku isi iranegura yivuye inyuma igitero cyagizwe n'intagondwa mu- ku ikambi ya gisirikare ya onu muri icyo gihugu icyo gitero cyakozwe ku munsi wa gatandatu mu ikambi iri mu buraruko bw'igihugu umusirikare wa onu aturuka muri burkina faso yari yishwe muri icyo gitero cyagizwe mu gisagara cya timbuktu abantu batari bake barahakomerekeye harimo n'umusirikare w'umufaransa intara amakuru y'abanyamerika associated press itangaza ko cumi na batanu mu bagizi ba nabi bagize icyo gitero ba- bishwe na- n'izo nteko za onu zariko zirivuna abansi igisirikare cy'abafaransa kimenyesha kandi ko icyo gitero cyari gikomeye kubera abo bagizi ba nabi bari bambaye inyambaro z'aba- z'aba- z'inteko za onu eh, z'abasirikare bitwa minusma abayobozi b'igisirikare cya afurika kirwanira ku butaka bateraniye mu nama yabo ya gatandatu abuja muri nigeria inama yateguwe na nigeria ifatanije na africom ishami ry'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika rishinzwe afurika iyi nama igamije kurebera hamwe uburyo bunonosoye bwo kurwanya iterabwoba nk'uko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa kibitangaza u rwanda narwo ruri muri iyi nama y'abuja inama ya mbere na mbere y'abagaba b'ingabo za afurika zirwanira ku butaka na leta zunze ubumwe za amerika yabaye mu bihumbi bibiri na cumi hano i washington yari iherutse yabereye muri malawi
umugwi w'abagwanyi b'abatalibani bariyamiriza kure icyifuzo cya leta ya afghanistan cyo kugira ibiganiro by'umwumvikano hagati yabo na leta uwo mugwi usaba ahubwo abanyagihugu bafise amakenga y'uko hashobora kuba ingwano muri icyo gihugu kutitabira amatora y'abakenguzama- y'abashingamateka yimirije bavuga ko ayo matora ari inkinamico iriko irategurwa n'abanyamahanga bategeka icyo gihugu biciye mu mugwi w'abasirikare bayobowe na leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye inshuti mwese muduteze amatwi mwakoze cyane mwari muri kumwe na hoya nitanga ishaka na tomasi kamirindi murakarama